turashimye ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mugwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda ni kuri voice of muhabura kuri fm mirongo icenda n'umunani n'ibice icenda i gisoro ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na joe diana nininahazwe burundi abanyeshuri barenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu nibo bamaze kumenyekana ko bahevye amashure uno mwaka ibiharuro bitangwa n'inama nkuru ijeje umutekano muri ico gihugu ngo imama nguzana amafaranga yiyubakire nguzana amafaranga ngo y'umwigisha wakutsa kivi nguzana amafaranga ngo yigufuri nguzana amafaranga ngo y'umuzamu kadusanga biragorana ingene aronka ayo mafaranga agaca agira ati umwana wanje ugomba ugume ngaha muhira canke umwana akavuga ati sinsubira ku ishuri utampaye amafaranga umuvyeyi nawe ati ndayakurahe uyu ni umwe mu bavyeyi bo mu gihugu c'u Burundi asigura igituma abanyeshuri bariko baraheba amashure ku bwinshi ino nkuru iri mu yo tugaruka ko handi hato musangwa ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose nongere ndabaha ikaze ndetse bakunzi bacu reka ikiganiro cacu tugehere ku makuru agezweho irya nino ku isi duhereye muri gineya aho abatavuga rumwe na leta n'amashirahamwe yigenga babangamiye abasirikare batembagaje ubutegetsi muri ico gihugu babagiriza gushaka kubwiyumisha ko inyuma y'ikiringo ntarengwa bari bavuze ko bazoba babutanze ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu fidel niyongabo ku itariki mirongo itatu n'imwe yo ku kwezi kw'icumi na kabiri niho byari bitegekanijwe ko igihugu ca gineya gisubira ku ntwaro y'igisivire yisunga ibwirizwa nshingiro ikiringo ntarengwa ko cari cumvikanywe ko n'ishirahamwe rijejwe gufashanya mu vy'ubutunzi bw'ibihugu vyo muri afurika yo mu burengero cedeao nyamara mu ndwi zibiri ziheze abategetsi ba leta ya gineya batazokubahiriza ico kiringo ntarengwa ko ahubwo batangaje intambwe ya kabiri yo gusubira gutunganya neza inzego z'igihugu nta birenga ngaho bamenyesheje mu itangazo urunani ruhuza imigambwe itavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu rwasabye ishyirwaho ry'ikiringo fata kibanza kirongowe n'abasivili urunani rwagirije abategetsi bahari muri iki gihe ko bananiwe gushira mu ngiro ibyo bemereye abanyagihugu abdul sako ayoboye rimwe mu mashyirahamwe agize urunani yatangaje ko ikiringo fata kibanza cumvikanywe ko n'abanyagineya n'amakungu kigiye kurangira yaranebaguye leta ihari muri iki gihe mu kuvuga ko atantambwe yigeze igira mu nzira ya demokarasi yavuze ko atamigambi abategetsi b'abasirikare bahari muri iki gihe bafise yo gusubiza igihugu mu ntwaro yubahiriza ibwirizwa nshingiro fidel niyongabo urakoze ibibazo vyerekeye umutekano muke mu karere misiri irimwo vyatumye ico gihugu gihomba hafi imiliyaridi ndwi z'amadolari cahora gikura mw'ikoreshwa ry'umuhora w'amazi wa suez n'ubu turacari kumwe na fideli perezida rcc atangaje ko igihugu ciwe catakaje ibirenga ibice mirongo itandatu ku ijana vy'amafaranga cakura mu ikoreshwa ry'umuhora w'amazi wa suez mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane agereranije n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu nta birenga ngaho yatangaje abagwanyi b'abahuti muri yemen bakoze ibitero bigira ku ijana ku bwato buciye mu kiyaga gitukura kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka batangaje ko bakora ivyo bitero mu ntumbero yo kwifatanya n'abanyapalestina mu ngwano imaze ikiringo kirenga umwaka hagati ya israel n'umugwi hamas mu ntara ya gaza ibitero vy'abahuti vyatumye ubwato butwara ibidandazwa bwirinda gukoresha umuhora w'amazi wa suez bugahitamwo kugira ingendo ndende zituma buzunguruka umugabane wa afurika kugira bushike iyo bugiye ivyo vyarageramiye ubutunzi ku isi binatuma ibidandazwa bishika iyo bijanywe bitevye bikanatuma ibiciro vyabyo navyo nyene biduga kurushiriza
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti bakunzi bacu aya makuru yose muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya instagram yacu facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
igice ca kabiri c'ikiganiro cacu iwanyu mu ntara tugihere mu burundi abanyeshuri barenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu nibo bamaze kumenyekana ko bahevye amashure uno mwaka nk'uko bishikirizwa n'inama nkuru ijeje umutekano muri ico gihugu mwikete abagize iyo nama baheruka kwandikira umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye basiguye ko uguheba amashure kuva ku bukene buhaza imiryango ubukene bw'abigisha hamwe n'uko abavyeyi n'abajeje intwaro batacitayeho indero y'abana bari mu mashure ibindi kuri no nkuru n'umenyesha amakuru yacu tiarive ndayishimiye i kigali mu rwanda ni ubwa mbere umunyamabanga ntahegayezo w'inama nkuru y'umutekano yandikira umukuru w'igihugu ari nawe ayirongoye amushikiriza impungenge zivuye ku rugero rw'abanyeshuri bata ishuri ubwo rwandiko rwemeza ko igice ca mbere c'umwaka kitararangira hamaze guheba abanyeshuri bagera ku bihumbi ijana na mirongo itandatu na kimwe n'amajana umunani na mirongo ibiri na batatu inama nkuru ijejwe umutekano imenyesha ko ibituma abanyeshuri baheba harimo ubukene buhanze imiryango abigisha badakwiye no kutitaho indero y'abanyeshuri ibibuze mu babyeyi n'abajejwe intwaro ababyeyi bo mu ntara ya rumonge baremeza ko urwo rwandiko rutarira busema niko abana benshi baraheba amashure kandi ku murindi udasanzwe turabibona nk'ababyeyi turereye ngaha nyene ugasanga nk'abana muhira ntibari ku ishuri ukabasanga muhira ntibari bagiye ku ishuri mujewe bose barayahevye uyu mubyeyi twahuriye mu rumonge aremeza ko inzara n'ubukene ariyo mvu nyamukuru yo guheba amashure ku banyeshure batari bake none waraye ubusa wo kurikira mu ishuri ga mumenyesha makuru ibikunda igihe rero eh, hari ubukene mu muryango no kuvuga byose biba pararize byose ntibikunda no kuvuga ubuzima burahagarara mbere unashima akarorero kagaragara Eh, mu minsi iheze urabona yuko abanyeshure bari bakuse eh, umukuku bagenda i Tanzania kurondera ubuzima amashure baraheba kubera iki inzara n'ubukene uyu mubyeyi nawe afise abana batatu baheruka guhebera ishuri icarimwe ntiyemera ko inzara n'ubukene ari byo byonyene gusa bishobora gutuma umunyeshuri aheba amashuri ubukene bwibonekeza mu bisanzwe jewe sinovuga hanini ngo gica gituma abana baheba ku ishuri ni ubugaba ni ubugaba bw'umunyeshuri hariyazikiza agaheba atacabuze nka jewe iniforume yarayifise ikaya iriho iki kira kintu cose nkamuhereza mwankaza arumva ngo ndabihebye ntibovuga ngo barabuze ikibigisha canke ngo yari inzara n'abana bashobora kugira ubugaba bakabiheba atamvo yumvikana itumye baheba kwishura muri ico gisagara ca rumonge haravugwa kandi abavyeyi basivye abana ku mashure kugira babatume ibikorwa vy'imuhira ico gihe umuvyeyi aba yeretse umwana ko kuja ku ishure bisumbwa no gukora ibikorwa vy'imuhira akanduruka adakunda ishure akaruhira no kuriheba n'amahera abana basabwa ku ishure mu gihe ubuzima bwazimvye biri mu bituma umwana ata ishure ugasanga ku mashuri biga ko ngo imama ngo uzana amafaranga yiyubakire ngo uzana amafaranga ngo y'umwigisha bakutsa kivi ngo uzana amafaranga ngo yigufuri uzana amafaranga ngo y'umuzamu ukadusanga biragorana ingene aronka ayo mafaranga agaca agira ati umwana wanje ugomba ugume ngaha muhira canke umwana akavuga ati sinsubira ku ishuri utampaye amafaranga umuvyeyi nawe ati ndayakura hehe abanyeshuri kandi baracibwa intege n'ikenaha ry'akazi ku bahejeje amashure hamwe n'agashahara kadashimishije gahembwa abakozi ba leta urwo rwandiko kandi rubona ko ubukene bw'abigisha mu gihugu butuma abanyeshuri badakurikiranwa neza bigatuma abana basanga ataco bariko barunguka mu kuja ku ishuri akarorero nko mu gihe hari hakenewe abigisha ibihumbi cumi na bibiri n'ijana na mirongo icenda na batandatu bashasha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu leta yashoboye guha akazi abagera ku majana atandatu na mirongo ine na babiri ni ukuvuga ibice bitanu ku ijana by'abari basabwe n'abajejwe indero mu ntara ibyo byatumwe n'amafaranga yohemba abigisha bashasha akwiye atashoboye kuboneka nayo inkurikizi z'uko guheba ishuri ni umutekano muke uyu ni umukenyezi wo mu rumonge afise abana batatu bahebeye ishuri rimwe ingaruka y'umukobwa ni uko gutwara bamuteye inda agaca yeba ku ishuri ko amaze gutwara inda ntabwo nasubira ku ishuri aca abiheba amaze kubiheba rero aca yicara muhira ubushomeri nyine bukamufata yatamwuga yize hamwe bamwe bafuma amashuka abandi bakaja kwiga u- nyene utuntu tw'imyuga kubarira muri ivyo ataco agiye gukora na kimwe aca aja kwiba Alende Kumana ajejwe igisata co gutegura imigambi ya leta mu biro vy'umukuru w'igihugu igihe yariko aratanga ikiganiro ku ndongozi nkuru z'igihugu mu kwa gatanu guheze yaremeje ko ibiharuro vy'abanyeshuri baheba ishure birimwo amahinyu tugitangura amashuri ibiti biba biri hejuru haheze ukwezi ngo abando ngo dipusi ukiyumvira kubera iki abando nicyo kaba ari dipusi ko niyo duharurira ko umunyeshuri amafaranga ya bije tugwiza deni w'abanyeshuri afite mubwira azi ko byinshi bibakeya aronka amahera makeya cyane ugasanga yaduga iki mvuga ko dafite na mekanisme do, do verification hageze ukwezi eh ngo mirongo itanu ngo bagiye ubu rero tuba tujya kubaraba iyo bagiye ngo batubwire ntibizoharira ngaho tuzongera turaba tugira abando zabaye nizihe zitwereke hanyuma ari abana banse bagabiye ababyeyi bakubitwe inkoni basubiye ku ishuri mu byo ababyeyi basaba kugira abana baheba ishuri ntibabandanye biyongera harimo ko bohimirizanya hagati yabo bagakundisha abana ishuri leta igaha agaciro igisata c'indero mu kukironsa uburyo bukwiye harimo n'agashahara k'abigisha kuko igihe baba bahembwa intica ntikize baca barondera iyindi mirimo babangikanya kugira ngo bashobore kubaho gutyo ntibabe bagikurikirana neza indero y'abana Thierry Ndayishimiye urakoze tuve mu Burundi tuja muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho ingabo za leta y'ico gihugu n'abarwanyi batwirwaneho bariko baratana mu mitwe kuva kuwa gatatu barwanira mu minembwe muri territoire ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo nk'uko umenyesha amakuru Vedaste Ngabo abitubwira sosiyete sivile yemeza ko hari abanyagihugu baguye muri iyo mirwano n'abamaze kwikomerekeramo imwe mu mihana iri kuberamo intambara ni Runundu Evomi Ijafi ndetse n'Irundu aho bamwe mu baturage bayo bahunze berekeza ahitwa gisoke muriza gitavi mishashu ndetse n'abidego aho imigwano iri kubera ni mu birometero birenga magana abiri mirongo itanu uvuye mu mujyi wa uvira bamwe bemeza yuko bahunze bagatana n'abana babo ibyo bice bituwe n'abaturage babarirwa mu bihumbi santose mufashi ayobora sosiyete sivile mu minembwe ijwi rya amerika ryavuganye nawe kuri telefone ariwe ku kabingo aribwira uko ibintu byifashe aho mu minembwe nyuma y'iminsi ibiri y'imigwano iyi ntambara natwe yaradutunguye twari mu materaniro ya ya noheli kuko bisanzwe ku munsi w'ejo wa gatatu tariki mirongo ibiri na zitanu nko mu masaha ine twumvaga amabomba aravuze abantu batangira kwita hanze duza gusanga ari frdc yateye twirwaneho nuko abantu bariruka barahunga n'ubu imiryango ntirasubirana intambara irakomeza igeza nijoro iyo ntambara y'ejo muri ayo masisi yabo barasaga n'amafumbi aza guhita n'umwana w'umukobwa wa shefu bidegenza intambara irara ari ukumeze kugeza bukeye mu gitondo barasohora bayitangira intambara ihagaze ubu ngubu nko mu masaha munani amakuru dukesha abatuye mu mirembwe yemeza yuko ku wa gatatu ingabo za leta ya kongo fardesi zavuye mu madegu irundu kuri jeff zitera mu bice bitandukanye bya minembwe ahari ibirindiro bya twigwaneho twigwaneho ni abaturage b'abanyamurenge bishize hamwe mu kurwanira ababyeyi babo mazigamwa jonas ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi y'amavuko yahunze ava kiziba yerekeza mu rubanda avuga ko bahungiye bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo kunyagirirwa ku misozi aba baturage b'abasivile basanzwe bakora imirimo irimo ubuhinzi n'ubworozi turicaye turi mu gisambu imvura kiragwa akavuza kumuka imvura akazuba kava amahuzu yamara kumuka imvura ikongera ikatunyagira ntacyo duhaye kurya ntituzi niyo abagore bari n'abana abana ntitubizi nimba bari kumwe na ba nyina turasaba leta kuduha amahoro leta yatugirira imbabazi ikaduha amahoro kuko natwe turi abakongomani nk'abandi mayimayi ko ziradutera tugasa kandi tukongera tugaterwa na, na, na, na fardesi none se twebwe turaba abandi abaturage batuye mu minembwe bavuga yuko mu gihe fardesi yagwanaga na twigwaneho abagwanyi b'abamayimayi bari bavuye rurenge ahitwa bwarara nabo bagabye ibitero ahitwa kahwera uko zagenze mayimayi yazasanga bungera aho baragiye inyaga inka ari biteguye ko hari ibitero bihari abagore nibo bari bahari biragoye kumenya abaguye muri iyi ntambara ku mpande zombi kuko dutegura iyi nkuru twagerageje kuvugisha umuyobozi wa twigwaneho koroneli makanika michel telefone ntiyanyuramo ni nako byatugendeye tugerageje kuvugisha umuvugizi wa fardes muri aka karere lieutenant make longo habaye uwemeye kutuvugisha twazamugarukaho mu makuru yacyo ataha andi makuru dukura mu minembwe avuga ko iyi ntambara ibaye mu gihe ubuyobozi bwa FARDC bwaherukaga mu kwezi gushize gukorana inama n'abaturage bubasaba kubwira abagwanyi batwigwaneho kuva mu nkengero za minembwe no kuva mu nzira ya karingi ijya mu ikenke aya makuru ashimangirwa kandi na depite lewis rukema umudepite mu nteko ishinga amategeko ya kongo aho ku rukuta rwe rwa x kuwa gatatu yanditse ko iyi ntambara ari ingaruka zo kuba twigwaneho yarashize ibirindiro byayo hafi ya burigade ya cumi na kabiri ya fardes ibi kandi bibaye nyuma y'iminsi mike umukuru w'igihugu cya kongo felix tshisekedi akoze impinduka mu buyobozi bw'ingabo z'igihugu aho mu karere ka gatatu ka gisirikare karimo intara za kivu y'epfo kivu ya ruguru manyema ndetse na copo yashize generali pacifique masunzu uvuka mu minembe aba ni bamwe mu baturage twavuganye nabo umunsi masunzu ahabwa uwo mwanya generale masunzu kugira ngo ashobore kuza hariya mu burasirazuba bwa kongo ku mpamvu zigera kuri zibiri cyangwa zitatu ijambo rya mbere ni uko ari imvukire yahariye mu burasirazuba bwa kongo yahakoreye kandi ahazi neza ijambo rya kabiri ni umuntu uzi imirwanire azi umwanzi azi n'imirwanire ye kandi ikindi afite egisperiyanse mu bijyanye n'intambara kuko yarwanya intambara muri demide iwe na koroneri nyamushebwa barwanya izi ngamo z'u rwanda igihe zambutse zikaja iriya ruguru iwacu muri ho plateau barazirwanyije barazimesha badafite abasirikare igihumbi kuri uwo mwanya generali masunzu yahasimbuye generali marcel mbangu wahawe kuyobora ishuri rya gisirikare rya gitona vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'iwanyu mu ntara tubandanirize muri mozambique rero ibandanya kuvugwamo umudugararo watewe n'abanka ibyavuye mu matora abatorotse ibohero rikuru riri ku murwa mukuru imaputo bageze ku bihumbi bitandatu fide nyongabo arabitubwira umukuru w'igipolisi muri mozambique bernardo rafael yavuze ko abo banyororo batorotse ibohero ku munsi wa noel vyabaye mu gihe umugumuko ubwicanyi n'uruhagarara vyo mu kiringo c'inyuma y'amatora bibandanije guhungabanya umutekano w'igihugu abanyororo mirongo itatu n'umwe barapfuye mu gihe abandi cumi na batanu bakomeretse mu guhangana kwabaye hagati y'abanyororo n'inteko zijejwe umutekano nk'uko vyatangajwe n'umukuru w'igipolisi bernardo rafael abanyororo batorotse igihe hariko haba imyiyerekano yaranzwe n'ubwicanyi n'uruhagarara muri urwo ruhagarara imodoka z'igipolisi n'ibindi bibanza bifitiye akamaro igihugu vyarasambuwe hari nyuma y'uko sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro yemeje ko umugambi uri ku butegetsi frelimo watsinze amatora yabaye ku itariki icenda y'ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka gutoroka ibohero rikuru ryo ku mugwa mukuru wa mozambique maputo riri ku birometero cumi na bine mu bumanuko bushira uburengero bw'umugwa mukuru kwatanguye ku mutaga wo ku munsi wa gatatu abanyororo barafashe ibigwanisho vyari mu minwe y'abajejwe gucungera ibohero rikuru ryo ku mugwa mukuru batangura kubohoza abandi banyororo umukuru w'igipolisi bernardo rafael yatangaje ko mu banyororo bari mu ibohero rikuru ryo ku mugwa mukuru maputo harimwo abagirizwa ivyaha vy'iterabwoba mirongo ibiri n'icenda barekuwe yavuze ko bajejwe umutekano hamwe n'abanyamozambike bafise impungenge fidel ngabo urakoze tukivuga ku bibera muri mozambique bumwe mu bubisha bubera muri iyo myiyerekano burimo gusahura ibitandukanye mugenzi wacu geoffrey mutagoma yaganiriye na habiyaremye cleopas atwara impunzi z'abanyarwanda muri ico gihugu amubwira uko icuka cifashe ni ukuvuga ko muri kino gihugu cya mozambique kuva ku itariki ya makumyabiri na gatatu z'uku kwezi guhari ku wa mbere ku isaha saa kumi n'imwe ubwo urukiko rwari rumaze gutangaza ko uwitwa daniel francisco shap wo ku ishyaka rya firimo ryari risanzwe ari naryo ritegeka amaze yatsinze amatora bakaremeza yuko ishyaka rya firimo ryatsinze amatora y'abadepite kuko ryabonye abadepite ijana na mirongo itandatu n'umwe kuri magana abiri na mirongo itanu bagize inteko abantu bahise biroha mu mihanda batangira gusahura bavuga ko batishimiye ibyabaye ubwo rero muri ubwo gusahura basahuye amaduka akomeye aranguza ibintu amaduka aranguza ibinyobwa amaduka aranguza ibyo kurya n'amaduka acuruza ibyo kubaka ubwo busahuzi bwarakomeje bujya no mu maduka asanzwe amaduka y'impunzi ku buryo impunzi ziri mu mujyi wa maputo zarasahuwe impunzi ziri mu mujyi wa nampura zarasahuwe ntabwo arizo zonyine zasahuwe abenshi barasahuwe ariko wenda ngiye ndi kuvuga amavuga impunzi y'abanyarwanda kuko nizo mpagarariye nanjye ndi impunzi y'umunyarwanda abasahura ni bande uyu bireba ubona nyine bavuga ko ari urubyiruko rutishimiye uko amatora ibyavuye mu matora kuko bavuga ko bitagenze neza ko batavugishije ukuri ubwo rero abasahura mu by'ukuri ntabo ngabo ariko hari n'aho usanga wenda bagombye kurinda umutekano nabo barebera se cyangwa nabo ugasanga ari imodoka zabo ziri gupakira ibisabwa niba abatavuga rumwe n'ubutegetsi batishimiye ibyavuye mu matora bakavuga ko bibwe kuki birimo kugera ku baturage cyane cyane impunzi kuki impunzi zirimo kubizahariramo
impunzi impamvu zibizahariramo urabona n'uyu mujyi wa maputo nge mvugira ntuyemo utuyemo impunzi nyinshi iz'abanyarwanda iz'abakongomani iz'abarundi n'abasomaliya yewe n'ibindi bihugu nka cote d'ivoire na za eritreya ubwo rero impunzi nibura abanyarwanda n'iy'abarundi abenshi n'abakongomani batunzwe n'umurimo w'ubucuruzi ubwo rero ukabasanga mu ngundi zose za kino z'uno mujyi no mu mujyi wa nampura ni uko bimeze niyo mpamvu rero niba abantu bagiye gusahura basahura aho ibintu biri ubwo n'impunzi zazo zifite amaduka menshi birumvikana ko arizo za mbere nyine zizaba victime kugeza kuri uyu munota hari abarimo kugwa muri ibyo bikorwa by'ubusahuzi cyangwa no gusahura ibintu ubundi bakigendera Bo, abantu kuko barapfuye Eh, ariko icyo navuga ni uko kugeza ubu tuvugana nta munsi y'umunyarwanda nari numva yaba yarabiguyemo niyo yaba ahari ntabwo ndamumenya ariko kugeza amakuru mfite nta munyarwanda n'umwe ndumva ko yaba yaraguye mu ku- gusahurwa gusa amaduka y'abanyarwanda yarasahuwe cyane
urukiko rw'ikirenga ejo bundi rwongeye kwemeza ko amatora yatsinzwe n'ishyaka riri ku butegetsi ibyo hari icyo byongereye ku busahuzi cyangwa ngo bigabanye urebye niyo mbarutso yo gusahurwa yabaye kuko eh, abarwanya ubutegetsi bamye bavuga ko nirutavugije niru- niru- nirushaka kurengera ishyaka riri ku butegetsi batazabyihanganira ubwo rero twari twiteguye nyine byanga bikunda ko hazaba imyigaragambyo uretse ko twari tuzi wenda ko iyo myigaragambyo iza- izasatira cyane amaduka ngo ijye gusahura wenda twari tuzi ko imyigaragambyo isanzwe nk'uko kino gihugu kimaze kuva ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kwa cumi nibwo imyigaragambyo yatangiye muri kino gihugu ariko bari batayibasira cyane amaduka nk'uko babikoze ubu ngubu kuko ubu ngubu bahereye ku murongo amaduka menshi yarasawe none se agakiza karava hehe abaturage barakizwa n'iki wambwiye ko hari aho inzego z'ubutegetsi zisa n'izirebera hirya urabona birimo byerekeza hehe
uko bimeze ubu ngubu ntabwo navuga ngo aragakiza ndi kubona havuye kuko ibintu byatangiye kuwa mbere nkuko nabikubwiye saa kumi n'imwe ku wa kabiri nibwo byarushaho gukaza umurego ejo kuri noheli byarakomeje n'uyu munsi abantu bafite ubwoba ubundi ku manywa ndavuga sindumva niba nabo byabaye ariko nta cyemeza ko nijoro bitaza kongera bigakomeza ubwo rero agakiza mm, ntako ndi kubona keretse nyine hashobotse wenda kubona uburyo aba- abo bahanganye bose bemera bakumvikana bakagirana ibiganiro abaturage bakamererwa neza
Cleophas Habiyaremye uhagarariye impunzi z'abanyarwanda muri Mozambique reka ngushimire cyane umwanya uhaye radiyo ijwi ry'Amerika Ya, nanjye ndabashimiye ko mwamwishe kudutekereza murakoze mukomere kandi mwihangane nuko ni uko murakoze
ikiganiro cy'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafashe imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro cy'abakenyezi ni ku ijwi ry'amerika
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya nk'uko mubyumvise ni ikiganiro cy'abakenyezi uno munsi rero mu kiganiro twahariye abakenyezi n'abakobwa tugendera bamwe mu bagore n'abanyekongo b'abanyarwanda bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka hagati y'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga ko bahura n'ibibazo binini by'umutekano bangamiye ubucuruzi bwabo gloria tuyishime yaganiriye nabo ni abagore bibumbiye mu makoperative atandukanye bacuruza ibyiganjemo imyaka bavuga ko amahoro agira inkomyi zitandukanye mu bucuruzi bwabo harimo umutekano muke n'amakimbirane aturuka ku mwuka mubi ukomeje kuba hagati y'ibihugu byombi uyu ni mukamusoni sara umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu mbere tutarahugurwa nabo twageragayo bakaduhuga bakatubwira abanyamahanga ariko ubu ngubu kuva twahugurwa bakadushyira hamwe rwose dusigaye turi bamwe nta kibazo nubwo bahura n'imbogamizi y'umutekano muke baba bifuza amahoro hagati yabo ndetse na bagenzi babo b'abanyekongo bityo basanga bakwiye kuyimakaza hagati yabo uyu ni mbarushimana ange umubyeyi nawe ukora ubucuruzi buciriritse urabona ko twateranye n'abakongomani amahoro twe- i- i- icyo itubwiye twebwe uzi iyo wambutse ukajya gucuruza ukagera muri kongo ugacuruza ibyawe ku mahoro ukagaruka ayo mahoro mbese usanga ari cyo gishoro cya mbere nta mahoro nta gishoro Eh, niyo wagira amafaranga ukabura uko ucuruza kubera nta mahoro ariko hari amahoro ukambuka muri kongo bakaguterera neza wagera inaha ukamera neza ni ubwo bushoro cyose gusa nanone mu bihe bitandukanye kwimakaza amahoro hagati yabo byagiye bigorana aho wasangaga abagore b'abanyarwanda batishyurwa ku bicuruzwa bagemuye muri repubulika ya demokarasi ya kongo ntabwo batwishyuraga mbere ho ntabwo batwishyuraga twaragendaga gutuma atizana wenda zana nk'imbuto afata imbuto nkazimushyira nagera nkicara ya saha yajya gutaha yo gutaha ya saa cyenda ubwo nkahita nitahira ntibanyishyure ubwo bikaba ideni yaba ideni rero ubwo urumva ko mpagaritse akazi iyo mpagaritse akazi rero ubwo niyo yanzara ku ruhande rw'abagore b'abanyekongo ho ni inkuru itandukanye bavuga ko badakunze guhura n'ibibazo mu gihe bambuka cyangwa bageze mu rwanda icyakora amahoro make hagati yabo akaboneka mu gihe cyo kurangura ibicuruzwa babijyana mu gihugu cyabo shami kapama ni umuyobozi wa koperative y'abagore muri kivu ya ruguru aragira ati ndiyo kunakuwa matatizo yego habamo ibibazo mu bucuruzi bwacu hagati y'abanyarwanda n'abanyekongo umucuruzi ava mu murima akandanguza ibicuruzwa yarangiza akagarura bya bicuruzwa muri kongo iwacu ntabwo twacuruza twembi ngo bishoboke bituma rero habaho ibihombo n'amakimbirane hagati yacu simba nyibashije kumwishyura wakati ninahomba naona mara ninabakia na deni yake mara unaingia tu shida kwa mutwari bijana ati nawe akora ubucuruzi bwambukiranya umupaka bwa tangawizi magumu tunaweza tukaipata ni kama hari igihe duhurira n'ibibazo ku mipaka ariko iyo wujuje ibyangombwa umusigo wawe ubasha kwambuka nta kibazo icyakora ikindi kibazo duhuriramo n'abanyarwanda ni uko mba naranguye mu rwanda noneho wa wundi wandanguje tangawizi agakomeza akagurisha ku giciro namuranguriyeho iwacu muri congo ibyo bituma tubura uko ducuruza kuko aba yaboneye amahirwe mu kumurangurira yarangiza akaza kongera kuyashakira iwacu aba bacuruzi bavuga ko baba bashaka kwimakaza amahoro mu rwego rwo gushaka gukorera hamwe bityo iyo habayeho igihombo kuri umwe ku mpande zombi kiba ari igihombo aba bagore bose bahuriza ku kuba ikibazo cy'amakimbirane hagati y'ibihugu byombi kikiri imbogamizi kuri bo ndetse no kumva ko umunyarwanda n'umunyekongo ari abantu batandukanye icyakora umushinga utegamiye kuri leta ade kubaho bisobanuye umuryango nyarwanda uharanira iterambere rishingiye kuri bene ryo wo uhugura abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kutita ku kuba buri wese ataha mu gihugu cye bimutera guhemuka uyu ni umuhuzabikorwa wayo david bazirankende ku bw'ibyo rero aba ngaba baza bagatanga imari yabo ariko ntibishyurwe hagendewe ko n'ubundi ntawe uri bumurege ni mu gihugu cye byose tubibahuguraho tubabwira ngo murenge ibyo mutekereza ko wakorera umuntu wumva ko ntacyo ari bugutware ahubwo mubagarire ya sano y'uko mu buzima bwa buri munsi muhorana ukanababwira ko buriya mu buzima nta n'ujyana ideni ry'iminsi icyo ujya nicyo usarura urambura mugenzi wawe uyu munsi ariko nawe uri kwibikira abazakwambura uyu mushinga kandi ugerageza guhugura abagore kugira ngo ntibite ku mutekano muke uri hagati y'ibihugu byabo ahubwo bakita ku gukorera hamwe ubwabo kandi n'abakongomani iyo baje mu rwanda nabo n'ubundi bagurira abangaba basanze hano mu rwanda ubwo rero ku ruhande rwabo n'ubundi mu mibanire yabo ya kivandimwe hakenewemo amahoro hakenewemo kubana barenze ibijyanye n'ibibazo biri muri aka karere k'ibihugu byacu byombi ahubwo bagakomeza kubungabunga ya sano yo kubana hagati yabo mu mahoro kubera ko n'ubundi imikorere yabo irushaho kuba myiza iyo bakomeje gukorera mu mahoro no mu kivandimwe uretse kubafasha ibijyanye n'amahugurwa uyu mushinga unabaha amafaranga yo kwikenura mu gihe bahuye n'ibihombo ukabigisha no kwibumbira mu matsinda no kwizigama no kugurizanya mu gihe hakomeza kumvikana umwuka mubi hagati y'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo abagore bakora ubucuruzi buciriritse nibo ahanini bagirwaho ingaruka ziremereye kuko bituma imiryango yabo ibaho nabi ubuyobozi bw'umushinga aride kubaho bwatubwiye ko amahugurwa ku bagore b'abanyekongo n'abanyarwanda atangwa ku bagore mirongo itanu ku mpande zombi biba kandi biteganyijwe ko abo mirongo itanu bahugura abandi barenga magana atandatu ku mpande zombi gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ano ikiganiro cacu iwanyu mu ntara cuno munsi gice kigarukira kuri mikoro no mu buhinga bw'ivyuma mwaye kumwe na diane ninahazo nakibateguriye nongera ndakibashikiriza ku izina rya bagenzi banje ndabikebanure ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo muri mu vyose tuzongere mu ndwiza mugire umunsi mwiza mwayi no mu vyanyu
ineza ikomeho irenge n'urubyaro kugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure kandi iminsi mibi ntiza ntizagutere kuva ku mwami uzakoma